muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mwaramutse cyangwa se mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi kandi ikaze mu kiganiro murisanga ku ijwi ry'amerika mu kiganiro cya none twatumiye umuhanzi w'umunyarwanda deo munyakazi ni umusore ufite ubuhanga bukomeye mu gucuranga inanga usibye gutaramira abanyarwanda uyu musore amaze kwamamara kandi akaba anakunzwe n'abanyamahanga amakuru dusoma mu binyamakuru byo mu rwanda avuga ko munyakazi yatangiye gucuranga inanga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ubwo yari afite imyaka makumyabiri gusa yabyigishijwe ngo n'umusaza mushabizi uzwi cyane mu nanga yitwa zaninka kuko yabigiyemo abishaka kandi ashyizeho umwete ngo ntibyamutwaye igihe kirekire kumenya gucuranga iki gicurangisho gakondo cya kinyarwanda inkuru dukesha ikinyamakuru nyarwanda cyandikirwa kuri interineti ivuga ko ubuhanga bwe bumaze gutuma acurangana n'ibyamamare bitandukanye ku isi muri bo twavuga nka jositoni uyu ni umwongerezakazi akaba umwe mu bakunzwe cyane ku mugabane w'uburayi uyu stone banakoranye cyangwa se basubiranyemo indirimbo yitwa urakwiriye mwami Deo munyakazi rero niwe mutumirwa wacu akaba ari butuganirize ku bijyanye n'urugendo rwe rwa muzika cyane cyane mu gucuranga inanga munyakazi ikaze cyane kuri radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane murakoze cyane mbere na mbere Deo munyakazi ni mu ntoki
Deo munyakazi ni umunyarwanda akaba ari umuhanzi gakondo acuranga igikoresho cyitwa inanga ni igikoresho cy'iwacu i rwanda ni igikoresho gakondo ntabwo cyari cyamenyekana cyane ku isi ariko ni kimwe mu bigize umuco w'iwacu
usibye gucuranga cyangwa se gukirigita iyo nanga umaze no gusohora indirimbo sibyo
yego zirahari
hanyuma se watangiye ryari gucuranga inanga
nize gucuranga inanga mu mwaka wa bibiri na cumi n'ibiri nyigishijwe n'umusaza witwa mushabizi kuko kera nakundaga ibintu bijyanye n'umuco kuririmba gukora ibisigo bito bito ariko nza guhura n'amahirwe mpura n'umusaza bita mushabizi jemuve azwi mu nanga yitwa cyane cyane zaninka aracyariho atuye i nyanza gatagara niwe rero wamfashije arantoza hashize igihe kitari kinini cyane ntangira gucuranga ahantu hatandukanye uko iminsi yagiye ishira nagiye nongera ubumenyi mva mu ndirimbo noneho zabo kava songi ntangira gukora indirimbo zanjye muri studio nkajya gucuranga ahantu hatandukanye nitabira amafestivali atandukanye hanze y'u rwanda ku mugabane w'uburayi n'ahandi hatandukanye Mm. kuki Mm.
kuki wahisemo inanga
iyi nanga nayihisemo kuko nabonye ari igikoresho cy'iwacu cy'umwimerere Mm.
Ah, buriya piyano na gitari n'ibindi byose ni iby'i burayi biva i burayi bikadusanga inaha tukabyiga tukabicuranga nasanze rero inanga ari igikoresho cy'iwacu muri afurika cyane cyane mu rwanda utasanga ahandi hantu ndavuga naho kugira ngo njye kwihinga ku bikoresho by'abazungu reka ncuranga icyanjye ntacyo bintwaye Mm. Ha- ha- Mm.
hanyuma se byagutwaye igihe kinini kubyiga nk'umuntu wenda wakwifuza nawe ah, gufata amasomo mu bijyanye no gukirigita inanga ah, wamubwira iki
Eh, ntabwo byantwaye igihe kinini cyane Iki- ikintu cyose uhaye umwanya ufite n'ubushake kiragukundira Mm.
uburyo kuri kuko nari nsanzwe ncuranga n'ibindi bikoresho ibyo by'i burayi piyano n'ibindi nari mfite oreye mizikari ku buryo bitari kungora cyane kuba nakwiga eh, nakwigira igikoresho iki- cya muzika Mm.
ariko akinyigisha nyuma y'amezi nka nk'ane atanu natangiye noneho kuba nacuranga n'amaboko yombi ariko wenda harimo intoki zitari zamenyera neza uko nagiye ndushaho gucuranga ahantu hatandukanye nibwo nagiye n- ndimo nagiye mbishyikira neza noneho nkabyumvamo cyane nkakoresha imbaraga nyinshi nka nkumva inanga za kera nkumva ukuntu zicurangitse nkagerageza kuzisubiramo gutyo gutyo bigenda binkundira Mm. Ah, ah, Mm.
nk'uko uma- ubizi nawe ah, ntago navuga ko umuco watakaye ariko wenda umuco ugenda ukura hari ibintu byinshi bigenda bihinduka ah, yaba mu bijyanye ah, n'umuziki gucuranga n'ibindi bitandukanye umuntu akibaza ese ah, ko abantu muri iyi minsi bararikiye cyane ibintu bigezweho izo za gitari za piyano ubona hari isoko hari ejo hazaza heza cyane cyane ku bantu nk'amwe mu- mu- mu- mu gikomeye ku muco ah, gakondo w'i- w'abanyarwanda
Ya- tubishyizemo imbaraga tukabyitaho cyane umuziki wacu ni umwimerere ahantu hose urahagera nta mupaka ugira Mm, kugira ngo wenda ubone umunyarwanda utumirwa mu bitaramo byo hanze kujya gucuranga gitari zabo ni ibintu bigoranye cyane
mm, ariko iyo babonye ibikoresho batazi bifuza kubimenya bakubwira ati ngwino ubisobanurire uburyo iki ikintu mbona inanga ifite forume y'ubwato mm, bu- buriho imirya ikintu mbona cy'igiti ki- gi- gifite ijwi- amajwi meza cyane a- ari muri injyana ya blues kandi ari igiti ubona mbese ishusho yacyo itangaje kuyibona mm.
Ah, ni ibintu rero ah, eh, wenda kuri ubu ngubu ni ibintu bisa naho birimo kugenda bigaruka gake gake nanjye nashyizemo ingufu kugira ngo nensipire urubyiruko bagenzi banjye batangire kubikunda ariko tubishyizemo imbaraga umuziki wacu n'umwimerere nta mupaka ugira bishobora kuzana impakiti zikomeye cyane Ah, itandukaniro riri hagati y'inanga n'ibindi bikoresho nka nka gitari mm, ya, u- ku bantu wenda badasobanukiwe icyo inanga i- i- iyo ari yo ah, ni- ni- ni- riri hehe itandukaniro riri hehe
Eh, itandukaniro riri hagati y'inanga na gitari inanga yo ntabwo ifite ama ntabwo ifite amanota yose nka gitari cyangwa piyano ifite do re mi fa so la si Mm, ariko inanga ifite amanota atanu a- ariyo ariyo bita blues
mm, ni amanota atanu ducuranga ariko tukagenda tukagenda tuya- tuyavangiteranya tuyacurangira rimwe n'ibiganza byombi akaba aribyo bi- bibyara in- i- injyana y'iwacu ni mm, ukuvuga ngo wenda nka ni- nk'umuntu- nk'abantu nka- mpuye na na gurupe irimo gucuranga eh, umuziki moderne bari gucuranga gitari n- na n'amapiyano nkashaka kubinjiramo njyewe mfite inanga byangora kubera ko isa n'ifite amanota makeya mm.
ariko njyewe ncuranze bakagerageza kunkurikira nibyo bihita biva- bivamo melodi nziza ya kinyafurika Ka- ni aho ngaho hantu gatandukaniye Mm, kandi kandi aho wicaye iyo nanga yawe muricaranye Eh, cyane nta Ko- Eh.
kirigita gato tu- ka- kirigita gato twumve
reka nyihere mu miyuki Eh, n'ihumurizo n'imyikirizo okay
inanga ifite ifite imirya na igera kuri kuri cumi n'ibiri maze none nyivugeho gatoya ariko iyo ducuranga cyane cyane ni ni icyenda indi ya- indi itatu isigaye iba ari nka rezerive nka bya bindi navugaga amajwi atanu iri ni irya mbere uyu nguyu wa- wa- wa gatandatu n'uwa mbere urumva ko bivugika kimwe ni okutave gusa uwa kabiri n'uwa gatatu nabyo bivugika kimwe uwa uwa uwa kabiri n'uwa gatandatu bityo ni uko inanga iteye noneho imiziki yayo rero ni uguhuza ibiganza byombi bikabyara umuziki w'umwimerere reka nkuremo gatoya rero koramo gatoya kiri igita twumve Eh. ndetse munyakazidiye mwene abirwa mu korokora ya kigende cyangwa tarakaza wakiri n'abagabo bakagiri masano ari uburyo bawuhutse n'abagabo nyine ngo bari makirekura guhunga n'ikimenyi n'imiri ubuhanga bw'ihuza na kigali ari igihangange inanga narayicuranze mu maranga narayicuranze mu kizaga narayicuranze mu narayicuranze cyane mu bwana cyane bagiye batereka uruti rw'amabano maze bahagurutsa bavuga amasaya imiseke n'imiseke irabaguza mu bitembo nanjye nyura inganzi ngabana isanzu rya rukuka mwene semaka ariho mu zayo ni uko ngoni byiza cyane byiza cyane dewo dewo turagushimiye cyane kandi hari abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi nabo bifuza kugira icyo bakubaza hanyuma izindi ndirimbo wagiye usohora kimwe ni- n'indirimbo mwasubiranyemo n'umuhanzi w'icyamamare w'umwongereza John- johnston nayo mu kanya turaza kuyumvisha abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ariko reka dufate bamwe bamwe bagire icyo bakubaza alexandre wiriwe neza yego
alexandre uranyumva
ndakumva uri hehe
eh, je ndi mu rwanda i kigali ikibazo cyawe
Ah, ikibazo cyanjye nashaka kubaza ah, deo munyakazi wa- ni inshuti yanjye nanjye nsanzwe nkora umuziki nk'uwakora wa wa gakondo cyangwa kama mu kirundi nabavuze umuduri nashaka kumubaza deo munyakazi nkuko yavuze ko ashaka guteza imbere ibicurangisho by'umuco ah, by'umuco wa gakondo imigika ariko arakora mu rubyiruko cyangwa mu rwaruka kugira ibicurangisho bisubire bikoresho cyane nk'uko byakoreshwa kera na cyane cyane ko abantu bavuga yuko ah, ari ibicurangisho bya kera imigika ariko arakora kugira bisubire biboneke cyane cyane ku rwego novuga mpuzamakungu hamwe n'abaririmbyi novuga abaririmbyi bose basigara ba aribyo bijukira bakabikoresha mu masitidiyo kugira bisubire gutera imbere cyane icyo ni ikibazo cya mbere A- alexandre guma ku- kuri telefone asubize icyo cya mbere hanyuma niba ufite icya kabiri nacyo ukimubaze Ah, dewo munyakazi subiza icyo kibazo cya alexandre nawe uvuga ko nawe akoresha ah, ibikoresho bya gakondo birimo n'umuduri
warakoze cyane alexandre ni inshuti yanjye nawe ni umu- ni umuhanzi gakondo ah, tuyaduhura mu bitaramo bitandukanye nihuse kuri icyo kibazo rero ah, ndifuza cyane ko inanga imenyekana ah, mu rwanda ikarenga n'umupaka ku buryo wavuga ngo inanga ukumva ko ari cya gikoresho cy'iwacu igikoresho gakondo Ah, ndi ku- ndi gukora indirimbo nkatanga ubutumwa butandukanye abantu bakumva ubutumwa butandukanye bucuranze mu murya w'inanga Ah, icyo- iyo niyo ntambwe ya mbere ikindi abahanzi bari kuza bakanyegera bati mfite indirimbo nshaka yuko nshyiriramo inanga ndumva byazamfasha Nkaba- nkabashyira mu mujya w'inanga kugira ngo indirimbo zabo zibashe ku- kugira umwimerere zigere kure n'umuntu yumvise indirimbo agahita yumva eh ko harimo inanga kandi ari iya kera bituma yibuka yuko hari ibintu by'iwacu kandi bigihari bigifite umwimerere Ah, ikindi nkunze gukoresha cyane social media eh, facebook twitter instagram nkunze gushyiraho amavidewo ndimo kwigisha inanga kugira ngo n'aba- n'umuntu utari mu rwanda abe ya a- bibe byamufasha kugira ngo abe yamenya inanga hari nk'umuntu uri uri mu budage natangiye kwigisha inanga online nka- nka- nkashyira akavidewo gatoya ku- ku- kuri youtube akabikurikirana akareba akagerageza yuko yuko byamufasha ikindi rero na minsi iri imbere ndifuza ku- ku- kuzigisha ah, urubyiruko bagenzi banjye kugira ngo babe bamenya amateka bakamenya umuco bakamenya ibicurangisho gakondo abantu bacuranga ibicurangisho gakondo baracyari bake ugereranyije ariko bari kugenda bagera dushakuza ukatwigisha niyo ni intambwe nziza ikomeye kandi biha icyizere kandi hamwe namwe tuzabigeraho n'impamo urakoze cyane alexandra kandi kabazo ka nyuma kagufi cyane hanyuma dufata abandi Ego, ah, kandi ikibazo ka nyuma nashaka kumubaza burya ni uko kuri ebeho munyakazi hari iminsi myinshi tumenyanye eh, ngaha mu rwanda Ah, kubera iki uda- uda- ah, utagira ngo ushyire hamwe n'abandi n'urundi rwaruka cyangwa urundi rubyiruko bacuranga kuko ndamaze kubona hari- hari hari urubyiruko ngaha mu rwanda rucuraranga iningiri rucuraranga amakende imiduri kubera iki utajya hamwe n'urundi rwaruka kugira ngo mushobore gukorera hamwe mugire ikintu ikintu gikomeye novuga yuko bishobora kuba gishobora novuga gusiripurena abantu bakavuga ati mbega uyu mugwi cyangwa iri torero ko kumva rikaze rikoresheje ibintu bya gakondo ni kubera iki wowe utabishima cyane gukorana ubushima gukorana uri umwe ibyo nakwita uh, kariyeri soro Ah, alexandre urakoze cyane kuri ibyo bibazo byawe ah, guma kuri radiyo ngira ngo aguhe ibisubizo hanyuma mu kanya dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika deo munyakazi yego urakoze cyane kuri icyo kibazo Um, ubundi abantu bacuranga ibikoresho bitandukanye tumaze kumenyana abari abari mu rwanda benshi tumaze kumenyana kumenyana niyo ntambwe ya mbere Ah, ubundi tugiye tugiye kujya dukorana twaranabitangiye hari igitaramo cyabaye muri wikendi ishize cyitwa ndi igisigo cyarimo abantu bacuranga inanga harimo abasore bacuranga umuduri witwa umuduri bande hari n'abandi bata- bantu batandukanye twatangiye kwihuza kugira ngo turebe yuko tu- dushyize hamwe twazana amaraso mashyashya Eh, nubwo nubwo nkunze gucuranga njyenyine kuri stage zimwe na zimwe kenshi ariko mfite abandi bantu baba bari hafi yanjye tushobora gukenera tugakora igitaramo ntabwo ndi njyenyine ni ukuri hari abandi bahanzi benshi batandukanye turi kumwe kandi turi turi kugenda duhuza hazabamo ikintu gikomeye radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi twatumiye umusore w'umuhanzi w'umunyarwanda deo munyakazi ni umusore ufite ubuhanga bukomeye mu gucuranga inanga kuri telefoni dufite jean dodier wiriwe neza
neza uri hehe
iyi nterereye i kigali mu rwanda ikibazo cyawe
Eh, nge icyo nashaka kubaza uwo muvandimwe eh, deo munyakazi Eh, ndaramuzi cyane wenda- wenda ko aba atatuzi cyane ko twakunze tumukurikirana Hmm.
ariko icyo nifuza kumwibariza ese nk'abahanzi baririmba bacuranga incurango gakondo ni iki nihe nama bo bashobora kuba bagira bano bahanzi bacu bo bacuranga izi zigezweho wenda zitari gakondo kuko hari ikintu kijya kibamo ugasanga ntikimeze neza nk'abacuranga gakondo bavuga- baba bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ikirundi batavanze n'izindi ndimi ibyo bigafasha abenegihugu kumenya icyo cya gihangano cyasobanuraga mu buryo bwiza uhereye gitangiye kugeza kirangiye ariko nk'aba bacuranga umuziki ugezweho bavanga n'izindi ndimi z'amahanga icyo gihe bikabangamira ba benegihugu batazizi kumenya neza icyo icyo gihangano cyashaka kuvuga ese nk'abahanzi bacu niho ba- ba- bacuranga incurango gakondo ese bafitanye u- iyihe um, ubuhe bumwe n'abo bahanzi bacuranga izo ndirimbo zigezweho kugira ngo bajye bakora n'ubwo buryo tubashe gusobanukirwa jean dodier ikibazo cyawe kirumvikanye ah, reka deo munyakazi agusubize
murakoze cyane deo Ah, iki kibazo nanjye kukigira ni eh, igihe nari mu budage nacuraga indirimbo zanjye ariko kubera ko zari mu zari mu kinyarwanda nkabona ntabwo bari bubishyikire neza mbere yo kukuzi- mbere yo kuzicuranga muri iyo fesitivale nabanzaga nkayisobanura iyi ndirimbo ivuga gutya na gutya ngiye kuririmba gutya na gutya ku buryo bumva ibyo ngiye kuririmba neza bakagerageza bakagerageza ku- ku- kubikurikirana ariko noneho ni ibintu bi- bi- bi- bigorana kuririmba amateka yacu mu ndimi z'amahanga Eh, hari nk'uwo nabajije ni- ni ndamutse ncuranze mm, inanga yanjye nkayi- nkabiririmba mu cyongereza wowe wabyakira ute numva ntabwo yabyakira neza arambwira ati ahubwo byaruta ukaririmba mu rurimi rwanyu ni- nibwo nibwo bibaryohera neza kuririmba amateka yawe mu rurimi rwawe wenda hakagira ubundi busobanuro uza gutanga nyuma yewe ndanihereyeho nta ndirimbo y'icyongereza ni nakora cyangwa igifaransa iri mu nanga nkunze kuririmba cyane amateka wacu mu ruri- mu- mu rurimi rwacu nibyo binyorohera cyane wenda hakagira ubundi busobanuro ntangaho Ah, ikindi guhu- guhuza abo- abo abo bahanzi ba- baririmba muri izo ndimi z'amahanga nibyo nahereyeho kare mvuga yuko hari aba- abaritiste batandukanye baza bakavuga ati mfite komposition gutya na gutya iri mu rurimi rw'igifaransa se rw'ikinyarwanda ariko ndifuza yuko wanshiriramo inanga icyo gihe nyimushyiriramo nta kibazo Eh, hari n'umupoeti ukomeye yitwa jv wo muri chicago turimo gukorana i- i- turimo gukorana indirimbo iri hafi kurangira iri mu- mu cyongereza hamwe n'uwitwa eric wanki iri mu cyongereza inanga nacuranze inanga ndirimba rufe mu kinyarwanda nabo bashyiramo indimi z'icyongereza ubona ari ibintu byiza ni ni uguhuza ni uguhuza ni uguhuza umuco kandi bibyara ikintu kizima cyane urakoze cyane jean dodier nawe urakoze cyane Ah, reka dufate undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika fidel wiriwe
Iwe neza uri hehe fidel
ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo mu karere ka muhanga ikibazo cyawe
yego nashaka kubaza deo kwanza mbanza kubashimira ariko nagira ngo mubaze esike iyo mu mahanga naho barakoresha nk'ibi bikoresho gakondo kuko by'imidure cyangwa ni ibintu biba nyine n'iwacu cyane cyane muri ibi bihugu bitatu hanyuma ah, nza gutanga n'intwererano kandi eh, mubaza ati se barashobora kuba ufite inkunga hari abantu bashobora kuba bagusapotinga kugira ngo icyo kintu cyaboneka ize kizimangane kuko ni ikintu kimwe mu bikomeye byari bifashe imico yacu mu bihugu bitatu Burundi iwacu hakurya y'umurenge no mu Rwanda ibyo byose nagira ngo mubaze sike ashobora kuba anafite n'abantu bamutera inkunga cyangwa se ntabo zakoze urakoze cyane fidel Ah, deo
yego subiza ahubwo urakoze cyane fidele waje uti ese ibyo bikoresho na- na- naho ngaho imahanga mugenda birahaba nk'umuduri n'inanga mu by'ukuri ndasanze bitahaba ni ibikoresho byabo ni gitari ni ni viyoro viyoro ni nkayo i- ifatwa cyane nk'igikoresho cya cya gakondo cyane cyane ariko ibi ngibi ni iby'iwacu muri afurika ntaho nabibonye pe ntaho nabibonye Ah, ikindi wagize uti ese hari abantu bagufasha eh, muri rusange kugira ngo umuziki wawe utere imbere Eh, kugeza ubu nsa n'ugikora njyenyine nta nta sapoti ikomeye nari nabona ariko ndi kubiteganya yuko mu mu minsi iri imbere mm, ndakenera ubundi bushobozi buha- bukomeye buhagije kugira ngo mbashe kugeza umuziki wanjye eh, ahantu kure hatandukanye ariko kugeza ubu eh, nkora njyenyine Mm. Ah, Deo nk'uko wari ubivuze ah, umaze gusura ibihugu bitandukanye hari abahanzi batandukanye mwakoranye hari n'abo murimo gukorana ubu ngubu ariko mu mwaka ushize inkuru ah, yavuzweho byinshi cyane ah, nijyanye ah, n'ubufatanye wagiranye n'umwongerezakazi w'icyamamare Johnston Eh, mwahuye gute Johnston. Eh, Johnston yari arimo gukora eh, turumye mu bihugu byose byo ku isi agenda ahura n'aba- n'abahanzi batandukanye baba ba gakondo bakaririmbana kandi muri uru- mu- muri urwo rurimi rw'icyo gihugu agiyemo akihananja akabyiga bakaririmbana Eh, ubwo rero mu mwaka ushize yari araza mu rwanda yari yavuganye n'umuhungu wa sisire kayirebwa utegura ibitaramo bitandukanye witwa eric soul niwe bavuganye eric soul turakorana cyane tugiye du- dukorana mu mafestivali atandukanye amubwira yuko ashaka umuhanzi eh, mu rwanda umwe waba ufite umwimerere ku buryo bazahuza inganzo ikisoro yahise duhuza nkohereza indirimbo yanjye iyi iriya yitwa urakwiye mwami arayumva yumva ni nziza cyane eh, mwohereza lirikisi arayiga ageze inaha rero mbere y'uko akora igitaramo mbere y'uyu munsi w'uko akora igitaramo ndagenda turayiga neza mwigisha kuririmba bya kinyarwanda na- na- na- nato ya kinyarwanda mu minota mike yahise abifata kuko ni umuhanga cyane hanyuma indirimbo tuyikora gutyo turashutinga videwo iza imeze neza cyane Mm. kuri wowe Mm.
ah, eh, eh, byari bivuze iki
Eh, kuri njye byari bivuze yuko ibintu ibintu nkora bifite agaciro gakomeye kandi eh, kandi ari umwimerere kubona umuntu buriya w'umuhanzi ukomeye waciye ama awadi menshi cyane yifuza gukorana n'umuntu ucuranga inanga mu rwanda byanyeretse yuko ibintu by'iwacu gakondo ari ibintu bikize cyane tubifashe neza byazana umusaruro ukomeye kandi byanyeretse yuko byanyeretse yuko hari hari hari intambwe nziza ndimo kugeraho mu by'ukuri byaranshimishije cyane ndani nsanzwe mubona mu bitaramo yakoresha afite abafana benshi cyane kuba rero narakoranye nawe ni ishema ryinshi ni ishema ry'u rwanda byaranejeje cyane iyo ndirimbo rero mwasubiyemo urakwiriye mwami wowe Deo munyakazi ndetse n'umwongerezakazi jositoni reka tuyumvishe abumva radiyo ijwi rya amerika gatoya hanyuma tugaruke dukomeza twakira abakunzi ba radiyo ijwi rya amerika
yego
This instrument is called Inanga, a Rwandan local guitar. Zambenanga, Zambenanga, Zambenanga, Waswahili, Waswahili bwana, Waswahili, Waswahili bwana, kumbe wasifa wasifa, usanidemu kama usanide, usanidemu ka kokwe wazibwa okwe wasifa, ufanenera rao wanena ufanenera rao wanene ufanenera rao ufanenera simirwa,
urakwiriye mwamu urakwiriye, urakwiriye mwamu, urakwiriye, urakwiriye mwamu, urakwiriye gushimwa.
barakoze cyane barakoze cyane dewo munyakazi na jositoni mu ndirimbo urakwiriye mwami Ah, dewo munyakazi iyo wumvishije iyo ndirimbo wumva umeze ute
Ah, biranezeza cyane barumva birenze
ni indirimbo mu by'ukuri icurangitse neza kandi ah, wagaragaje ubuhanga budasanzwe
ni ukuri ndagushimira imana ni ibintu ntatekerezaga Mm, birumvikana reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika desire wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe desire
ndi i kigali ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye namubaza ati iyo ari mu bwongereza akora akazi k'umuziki gusa nta Ah.
kandi kazi afite akora aba mu rwanda uwo uwo bakoranye iyo ndirimbo niwe mwongereza uba mu- mu bwongereza naho dewo Hey.
munyakazi ni umunyarwanda utuye mu rwanda yewe ubu ari mu rwanda yego
eh nicyo kibazo nari mfite mwakoze ubwo ngubwo kira- kirasobanutse Ah, dufite kandi jean claude wiriwe neza jean claude uranyumva
yego ndabumva uri hehe
ndi i kigali ese mwese ko numva inkoko zibika
yewe nta nkoko ndimo
uri eh, eh, ikibazo cyawe
ikibazo ah, cyangwa igitekerezo Mm.
ah, icya mbere nabanza kumubaza ese yatangiye umwuga we w'umuziki ryari ko numva afite ibihangano byiza yaba ah, so, bya- ku buryo numva ngewe hano bwawe nsanzwe muzi ariko mwumvishije ubu ngubu ariko kuva ubu ngubu na- nakamwumva ku ndirimbo ye urakwiye mwami numvishije indirimbo ye ari nziza cyane pe ku buryo akomerejeho ya- yazagera ku yindi ntera ndetse ku buryo nawe yazaba mu bahanzi bazamenyekana mu rwanda cyangwa se no hanze kubera indirimbo ze
jean claude Yeah.
urakoze wenda wa- wa- wa- wa- wa- wa- wa- te- wa- twaguhamagaye ikiganiro cyatangiye ariko yari yasobanuye yabitangiriye ariko ashobora gusubiramo a- akakubwira igihe yatangiriye ah, gucuranga inanga dewo munyakazi ndakumva natangiye gucuranga inanga muri bibiri n'inanga muri bibiri na cumi n'ibiri nyejwe n'umusaza witwa mushabizi yohani mariya viyani uzwi mu nanga ya zaninga
Urako- Eh, urakoze cyane ah, kandi yarakoze na na jean claude kuri telefoni dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika benjamin wiriwe neza
yego mwiriwe mu- tura- murakomeye uri hehe
ni i kigali kanombe ikibazo cyawe
Eh, none izo ndirimbo ziwe twazibona gute inaha mu rwanda
guma kuri telefoni dewo munyakazi
ndi- ndimo gukora kuri alubumu ya mbere ariko iyi ndirimbo ndangije uzisanga kuri kuri eh, kuri channel yanjye ya yutube yitwa munyakazi deo no kuri sawundi karawudi ziriho yawazibona Mm. Ah, ni- ugiye muri kuri YouTube ukandika munyakazi deo ubona ibihangano byanjye bitandukanye igitaramo nagiye nkora ahantu henshi cyane Mm. benjamin hari ikindi Mm.
kibazo ufite
none nk'urubyiruko rw'iki gihe ni- niyihe Mm.
nama yarugira mu- mu bijyanye n'umuziki kugira ngo rubashe narwo gutera imbere
aha inama narugira bagenzi banjye urubyiruko rw'iki gihe ni u- ni ugukora ni ugukora inganzo ariko ifitemo umwimerere Eh, ntabwo twaje gukora za R&B ntabwo twarusha aba arakeri ntabwo twaje gukora hip hop ntabwo twarusha bariya bose dance hall zifite abantu nyine bariya ba nyirazo akenshi iyo tuzi- tuzikurikije abari mu- abari mu- abari ukwigana ntabwo tuba eh, aba ari ukwigana kandi iyo wigana umuntu ni ibintu byumvikana aba atari ibintu byawe iby'iwacu rero ni ibi ngibi niba ugiye guhimba indirimbo icara utekereze si ugiye kuririmbaho usome ibitabo kugira ngo ubone inganzo ukoresha ni byiza ko ufata umwanya ukamenya amateka kugira ngo igihangano cyawe kibe gifite umwimerere niyo mpamvu abenshi bakora indirimbo ikamara iminsi itatu ukumva yarangiye kubera ko irimo amagambo abiri ibintu nyine biri aho ngaho twite rero ku kintu cy'umwimerere kandi iyo ushyizemo orijinalite nibwo indirimbo igera kure ya niyo nama nabagira cyane cyane twite ku by'iwacu duhange dushingiye ku muco wacu
urakoze cyane benjamin hari ikindi kibazo ufite
none nk'abo banyamahanga nk'iyo bumvishe iyo izo ndirimbo z'iwacu bazifata gute hamwe irabashimisha
birabashimisha cyane kuko ni ibintu batamenyereye ni ibintu batazi ariko babona ko ari umwimerere ko ari umwihariko baranyurwa n'ukuri
murakoze urakoze benjamin nawe kuri ibyo bibazo byawe kuri telefoni dufite kandi ngoboka jean claude wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
ndi ngoboka jean claude ndi mu ntara y'uburasirazuba hano mu gihugu cy'u rwanda mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda aho mu kagari ka kerwa ikibazo cyawe Mbaku- mbakurikiye gatanu kuri gatanu urakoze cyane
buriya mbanza gushimira munyakazi rwose kuri icyo kiganiro mwa- yaduteguriye mwamutuzaniye Murakoze ni cyane iby'agaciro ni iby'agaciro cyane ni uku- byumvikanisha ko umuco ukiriho kandi n'ubundi utazavaho uzagumaho nubwo muri iki gihe bigoye ko abahanzi bari kuzamuka bawukurikiza ariko biba biba- biba bibaye byiza ko nk'iki kiganiro kiba gikozwe kugira ngo n'aba- n'aba- n'abari gusohora indirimbo batari gukurikiza umuco nabo bumve ko rwose umuco ari uwo wa mbere ugomba guhoraho icyo namubwira ni uko rwose iyo gahunda y'izo ndirimbo za kera ukuntu baririmbaga kera n'ubu ngubu kandi umuco nyarwanda ugomba gu- gufu- guhumbatirwa nu- n'utesha agaciro aho uri hose ku isi ni ikintu cyiza cyane kandi nanone muri iki gihe iyo turebye nkatwe urubyiruko turi kubyiruka turi kubona ko abahanzi bari kuzamuka na- ntabwo indirimbo bari kuririmba rwose ubona ko harimo umuco w'abanyarwanda byaratandukiriye cyane kugira uzapfa kubona rwose umuhanzi avuga ngo araririmba indirimbo za gakondo usanga ari ibintu biri kure cyane pe bimaze kubavamo cyane ubwo rero niyo mpamvu wenda byaba byiza nkawe nk'umuhanzi uririmba indirimbo za gakondo uruhare rwinshi agomba kurugira ashishikariza abahanzi bagenzi be yewe n'abakizamuka abegerezamo umuziki gakondo kugira ngo ubashe gupfu- ubashe kudateshwa agaciro kuko ni ibintu biba byiza cyane kuko burya n'umwana iyo avutse agasanga agasanga abahanzi bari kuririmba umuco gakondo nawe akura afite ikinyabupfura kandi avuga ati umuco nyarwanda n'ubu ngubu ndacyawubumbatiye kandi n'amahanga akaza akatureberaho nawe akagenda avuga ati koko mu rwanda umuco uracyaku- waho nta kintu wigeze uteshwa agaciro n'ubundi uracyari wa wundi ni ibintu byiza cyane Ura- hari igihe nko- nk'igihe hari igihe na- ikintu namwibwirira ni uko na- namubaza ese ya- ya- haba hari gahunda afite y'ukuntu yaba ashishikariza urubyiruko rukiri rutoya uh, kuririmba indirimbo za gakondo rwabonye rushaka kuririmba indirimbo zitari umuco nyarwanda iyo gahunda arayifite muri we ngoboka jean claude urakoze cyane reka deo munyakaza gusubiza
Ndashaka kubaza Urakoze ariko cyane ibibazo.
icyo kibazo numva u- nanigeze kukiburaho kare Ah, kuko ndifuza ku- ku- kuba umwe mu bantu bagira uruhare mu gusigasira umuco no no no no no kwesitira urubyiruko bagenzi banjye Eh, narabitangiye eh, harabona atangiye kwigisha ibihangano byanjye bitandukanye nsohoramo ubutumwa bicuranze mu nanga yego
ngoboka hari akandi kabazo wa- wari ufite
ndagira bifite ibibazo ushaka kumubaza nk'umuntu ucigatiye umuco nyarwanda ikindi kibazo namubaza ese kuri we iyo abonye abahanzi bari gukora indirimbo ihita yabaha ubuhe butumwa kugira ngo ababwi- abashishikarize ibyiza by'umuco nyarwanda kuri indirimbo za gakondo ubutumwa yatanga kugera n'aho bari bamu- bakurikijwe muri amerika bavuga ngo kuko aririmba umuco nyarwanda natwe reka tubikurikize nk'ubutumwa duhaye n'impanuro duhaye we yumva ari ubuhe butumwa yatanga muri make
ubutumwa yatanga ku bahanzi bakora uriya muziki wundi
Eh, umuziki wundi urabona ko muri iki gihe nk'urugero nk'abahanzi bo mu rwanda igihe usanga baririmba indirimbo ugasanga bashyizemo ama- amavidewo ugasanga videwo zirimo rwose ziteye urukozasoni ubona umuco bawe wadukiriye cyane bawurengeje urugero abamahanga mujya mubibona rero hose nkawe nk'u- nk'u- nk'u- nk'urugero wa- kw'impanuro wabaha nk'umuhanzi bagenzi wabo ni- ni izihe
Eh, navuze mu mwanya ushize yuko ab- abahanzi b'iwacu i rwanda dukwiye kuririmba dushingiye ku muco wacu tugakurikiza urugero basuhuza bakoresheje kugira ngo ingando yabo i- i- ibe inogeye Ni- niyo ngiyo nta kintu ni ugukora cyane ni ukumenya amateka y'iwacu tukamenya ah, abaha- abatubanjirije babigenzaga gute bityo hamwe hamwe n'ibyo byose n'ubushakashatsi bituma noneho ukora inganzo yihariye igera ahantu hose umuntu akumva yuko ari ikintu kidasanzwe kivuye iwacu mu rwanda atari ibyo kwigana no kugenda dutoragura hirya no hino Ngo- ngoboka Jean- Yego.
jean claude turagushimiye cyane dufite dufite ikindi namusaba eh, mu magambo make cyane
eh, nk'umuntu rwose pe natwe biradushimije kuba mwamutumiye kandi natwe turi abanyarwanda tuba tugomba kumva ko wenda umuco wacu warenze amahanga no mu- n'isi yose iri kuba- dukurikira iri kutwumva ni uko namwisabira akaza- akagira uruhare rwo gushishikariza cyane cyane urubyiruko kibyiruka rukizamuka ukura ruzi umuco nyarwanda mu ndirimbo indirimbo rusohoye rugakore- rugakoreshamo umuco nyarwanda nkawe nk'umuntu uba ukuze umuco nyarwanda bya- byadufasha cyane kuko urebye ntabwo ntabwo iyo umuntu abyirutse akareba indirimbo z'abahanzi b'ubu n'ubundi akurariza ze
Ngo- ngo- ngoboka jean Clo- Jean- ngoboka jean claude turagushimiye cyane kuri ibyo bibazo byawe n'ibitekerezo byawe eh, ariko dufite abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nabo bifuza kugira ibyo babaza ah, uyu muhanzi twatumiye uyu munsi deo munyakazi teofile mwiriwe neza teofile ndibaza ko dushobora kuba twamubuze kuri telefone ariko dufite alphonse wiriwe
niriwe neza na alphonse ndi i kanombe ni mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali ikibazo cyawe
Eh, numvise rwose mwandutumira umutumire mwiza wibanda ku bintu bya gakondo rwose ni byiza byanashimishije dore yuko ari n'urubyiruko ntazo numvise arengeje muri za makumyabiri n'itandatu gusa ahanini abenshi bakunze baka- bagaruka ko yazajya abyigisha uru- urubyiruko nyine kugira ngo nyine rubikuze rubizamure kuko iyo njyana tuyimenyereye cyane cyane ko ari abantu bakuze bayiririmba gusa nyine namushimye byatari ariko njye ikibazo ndi bumubaze ese hari utuguru hari nk'akagurupe akoreramo ku buryo n'abandi baza akabigisha ku buryo babigeza n'imahanga no mu rwanda hose nyine bikasakara kuko njye ni n'ubwa mbere mwumvise
Eh, guma kuri telefone kandi a- a- a- ako- akomeze akore cyane rwose mwifurije amahirwe masa ashyiremo akabaraga ku buryo n'ahandi rwose bihagera kuko no mu gihugu hari benshi bataranamwumva eh,
alphonse ura- urakoze cyane So- Eh, wari ugize uti se hari gurupe nigisha cyangwa i- i- ishobora kuba ihari kugira ngo i- i- ibe yamfasha gu- gusakaza umuco wacu mu bijyanye n'i- n'i- n'ibikoresho by'iwacu cyane cyane inanga Eh, kugeza ubu maze kwigisha inanga eh, abantu babiri barimo na mushiki wanjye unkurikira witwa nifasha esitera amaze kuzimenya neza Eh, mu minsi iri imbere wenda ni- ni- nimbona oporutinite ikomeye nzashyiraho nzashyiraho ahantu nigishiriza inanga babwire nti iki gihe ni iki twiga inanga abantu bose bazi ariko kubera ko wenda umwanya aba ari mutoya ni n'izindi nshingano ntabwo nari nabishyira muri gahunda neza ariko ndabitekereza urakoze cyane dewo munyakazi barakoze n'abo bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite undi mukunzi wacu louis michel wiriwe neza
birakomera uri hehe
ubu ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo Mu karere ka Mu murenge wa Kamonyi.
Nyamiyaga, mu karere ka kamonyi
wiriwe neza Mbese ariko amakuru yawe komera komera ndaho ndaho
uracyanyibuka se ndakwibuka neza aho ngaho mu karere ka kamonyi ngaho re ubukonje bubageze he mwebwe rero twebwe birakomeye
ngaho re biracyari kuri senani munsi ya zeru Eh, biracyari munsi ya zeru ubwo bizarangira ryari wanshuti Bi- byakabaye byatangiye kurangira ariko buriya ni mu kwa kane
ah skandale mwihangane ngaho rero uyu muhanzi wacu dufite uyu munsi uyu muhanzi rero wo ku muco nyarwanda njye numvise umuntu ujya ku muco nyarwanda numva ndabyishimiye ariko dore akabazo nagize umuco wacu ujya kugenda bariya ba- bariya abazungu bariya ba- ba- ba- ba- babakoro- ba- badukolonije kugira ngo batubashe kudufata kwaku tujye mu by'iwabo baraje bagira bate bashinga amashuri baraza batu- baratwigisha buri gihe batwigishaga burya n'iby'iwabo n'ubu nitwa Louis Michel ayo mazina yose ni ay'iwabo kuki nitwa mwese wa kamegeri kandi kamegeri kwe sogokuru naho byapfiriye none uriya mwana ubu kugira ngo umuntu abashe kugarura umuco wacu aho bigeze aha ngaha warazimiye neza byararangiye mbega washinga ishuri ryigisha umuco nyarwanda ndagira ngo mubaze niba yabishobora ndacyamutegereje mbwira niba byashoboka kuko nta kundi kuntu byagenda udakoze nk'ukuntu bariya abazungu babikoze ubu ngo utangire kuri zeru wigishe ushinga ishuri hano mu majyepfo mu majyaruguru iburengerazuba eh, eh, mu mujyi wa kigali n'ahandi hasigaye none abo bantu bi- bafite porogaramu yo kwigu- kwigi- kwigishwa umuco nyarwanda Ah, yabishobora arumva abifite ndamutegereje numva icyo ansubiza reka gusubiza
Eh, urakoze cyane icyo kintu ndabyumva nibyo ariko ntabwo nabikora njyenyine nakenera amaboko cyane ko biri mu nshingano ya minisiteri y'umuco buriya ntirabidufashamo cyane murakoze
louis michel
mubwire Afe, rwose biriya bintu ni ibyo ubundi umuco nyarwanda umuco wacu uraducitse uraducitse ariko kandi ariko bara- utironsake ariko- utironsake nigeze kumva umudamu Louis Michel.
umudamu ngo witwa Louis Ma- Ma- Ma- Madeleine abo ngabo muri amerika hari ariko yari mu burasirazuba ashaka kuzana ibintu by'umuco wacu bya bindi bya kera byo kubanga no guterekera no kugira gute na ryangombe n'ibiki byose nta kuntu wabishobora utabanje gushinga ikigo ki- kibyigirishamo ab'ubu ngubu twebwe turarenze rero tuba bigisha ko batabizi ba- ba- bizashoboka bite nta kuntu uzakora ikintu utabanje kukigisha abantu b'ubu ngubu kuko ab'ubu ngubu uwo muco ushaka kugarura ntibawuzi bo ni ukubanza ukabibigisha otoromansi otoromanse ntabwo bizashoboka burema ariko singuciye intege komeza muvandimwe murakoze cyane Urakoze- Nyabimisheri.
urakoze cyane louis michel dewo munyakazi eh, a- a- aragira ati muracyafite urugendo rurerure cyane kugira ngo uwo muco mushobore kuwubumbatira ah, n'abavuka ubu bazakure bawuzi
yego ariko haracyari amahirwe ntabwo twavuga ngo biracitse ngo byaracitse cyane ko dufite minisiteri y'umuco na siporo igenda itureberera i- turi hafi duhana ibitekerezo turafatanya rwose ndizera ko hakiri icyizere ntawavuga ngo byacitse mu by'ukuri
birumvikana reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika beni wirwe neza
Anyway, uri he beni
ni Bujumbura mu Burundi.
ikibazo cyawe
Ego nawe nagira ntangure intera intege cyane uwo muhanzi navuga ati nk'uwo tuvuga mu Burundi akora ibikora inka kweri no kumushimira cyane.
urakoze cyane
Akabazo kanje nako mbega ubu ibikoresho mukoresha mu gukora iyo nanga biba ari ibikoresho nyene bikama bya kera nta buryo bushasha bwo gukora inanga je inanga ubwanjye sindayibona maze nageze kuvuga kuyirabukwa sinayibonye neza mu gitabo icyazo ariko nkabona umengo ni ibintu bya kera cyane aho bari ubundi buryo bushasha bwo gukora inanga muba mukoramo canke byagumye ari kwa kundi nyene mbega iyo mushoranga mwebwe nimwe muyikorera canke murasana muyikura guma kuri Eko, telefone hanyuma agu- nagomba- agusubize inanga ku muntu utari wayibona navuze kare ko imeze nk'umuvure uyu bengera mu bitoki cyangwa se nk'ubwato ya ijya kumera nk'ubwato noneho izengurutseho imirya I- iva i- iyi nanga ikorwa mu giti cyitwa umwungo noneho kera mu mateka eh, ntabwo ubu ngubu dukoresha umu- umurya uyu nguyu ukoze muri mino uyu badodesha inkweto turawukuba inshuro nk'enye cyangwa eshanu ukavamo umurya tukawushyira ku nanga ariko kera ba- bakoreshaga eh, inyama z'inka cyangwa se ibyaha bihabwiho kuko eh, mene mene iyi migozi yari itaragera ino niyo bakoreshaga mbere ah, ariko ubu ngubu ku- kubona iyo bakoreshaga biragoye niyo mpamvu dukoresha iyi iriya mino Ah, kugeza ubu inanga iranasomekwa ushobora ushobora kuyisomera kuko icomeka gitari eh, kuri mikiseri ikavuga cyane mbere ho ntabwo ntabwo ntabwo byashobokaga kandi umva ari- ariho ubu ngubu imaze kugera bitewe n'ahantu iterambere rigenda rigera bi- bi- bidufasha kugira ngo tube na- nayo twayi twayimoderniza ukuntu ariko ida- ida- i- i- idatakaza umwimerere wayo
Ah, eh, eh, Dewo Dewo wigeze no kuvuga ko ufite ah, ukoresha ukoresha sh- social media ku bantu bifuza kubona izo nanga ah, wababwira wenda nka- nko kuri Facebook aho bashobora kugusanga kugira ngo ah, yavuze ko adaheruka kuyibona ku buryo yayibona
Mhm. Ah, ushobora kwi- kuri twitter instagram facebook hose nkoresha munyakazi deo no kuri youtube ni cyane yanjye yitwa munyakazi deo ujye no muri google wakandika munyakazi deo uhita ubona amafoto menshi cyane amavideo no gucuranga mu bikoresho bitandukanye iyo nanga wahita uyibona ishusho yayo Beni uracyari kuri telefone
Gomeye arakoze cyane arakoze ndumva harabaye n'iterambere hari ikindi kibazo ufite
yego hanyuma na- na- nagomba ndamusabe nko mu mpera z'ibiganiro muze kumuha akanya agire ubutumwa atanze kugwaruka ku byerekeye ku- guhurumbira uwo muziki kuko ndazi ugwaruka si kirenga gu- guhurumbira uwo muziki kandi numva umeze neza murakoze urakoze cyane Yego.
Beni ubwo uwo mwanya turaza kuwumuha kugira ngo atange ubwo butumwa Ah, re- dufite kandi na Etienne wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
Ah, ndi mishiha
uri hehe
imishiha aho ni hehe
aha ni mu cankuzo muri cankuzo ikibazo cyawe
ego ikibazo canje ubwa mbere na mbere nashaka kukeza umushoraranzi ko agira byiza cyane ariko sinzi rero ko aba- Murakoze.
abanyarwanda bose ko ba- bakunda uwo muziki nashaka kubimubaza mbe mu kwegeranyaho ibikoresho akoresha iyo- izo nanga ntibimugora ntibimutwara umwanya muremure reka gus- reka haba ikindi naco reka gusubiza icyo ki- ngicyo cya mbere deo ego
ibikoresho bi- bi- dukoresha mu nanga eh, i- ikintu kigorana ni ukubona igiti cy'umwungo ibiti by'umwungo ntabwo bikiboneka cyane ariko hari igihe hari periyode ziburamo hari n'indi ziboneka rimwe na rimwe hari igihe ziba zidahari bitewe ni- n'icyo kibazo cy'uko ibiti ibiti byose ntabwo bivamo inanga eh, i- igiti cy'umwungo nicyo kivuga neza ntabwo rero bihoraho hari igihe ziboneka n'igihe zitaboneka bitewe Yeah.
hanyuma yarabajije ngo ese abanyarwanda bakunda ibyo bihangano byanyu
yego barabikunda barabyishimira kuko ni ibintu ni ibintu baba bumva bataherukaga bya kera kubera ibindi twiriwe twumva buri munsi iby'ubu ngubu iyo rero bumvise bumvise ikintu kijyanye n'umuco ba- bagira atansiyo bakabitega amatwi neza bakanabikunda kuko aba ari aba ari ibintu birimo ku- kugaruka by'umuco gakondo atari ibyo tubona mm, buri munsi Etienne ikibazo cya nyuma
cya nyuma mu bisanzwe leta ndabikunda n'abandi banyarwanda barabikunda mugabo ah, usanga ku byanone bakunda nk'iyi miziki y'impara ari imiziki ya ba senediyo ya ba fikoyinze n'abandi ba akidubi umunsi wa kidubi Eh, rero urumva ni byiza ko abigira ba- kugira ngo uwo muziki gakondo bawukunde ariko eh, yoraba ko uh, by'ukuri bawukunda cyane ubundi ba- bakunda cyane iyi miziki ya kizungu murakoze urakoze cyane Etienne kuri ibyo bitekerezo byawe n'ibibazo Ah, dufite kandi Theophile wiriwe neza
Mwiriwe neza rw'irya Amerika uri hehe
Eh, turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri provinsi ya Nord Kivu muri teritwari ya Masisi aho bita eh, Burengero Bare Ngungu ikibazo cyawe
Eh, kwanza turashimira Deo Munyakazi kuri ibyo bihangano bye yatunejeje cyane kandi ni iby'ingenzi kuko yagiye akurikiza iby'umuco Eh, none ndabaza se ko ino muri afurika rwanda ibihugu byose bikoze afurika turakunda gukurikirana eh, ibihangano by'abanyaburayi aziya iyo hose nta turashaka kubaza ese bo bakurikirana ibihangano by'abanyafurika bate
Ura- urakoze urakoze Theo- Tukonge- tukongera tukavuga duti ni byiza deo akore ibishoboka byose asansibirize abasore be eh, abajene abasore kugira ngo bamwunge mukono eh, bere kwishyira mu bintu byo inyubako tubita abashege abashege bakereye akazi imirimo muri ubwo buryo kuko byateza igihugu abaturage imbere
urakoze cyane ah, teofile aho ngaho ah, muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo Ah, dewo mu- mu- mu minota mike cyane
yego aha kuri ibyo ah, teofile yara- yari avuze ahanini ku bijyanye no yego warambajije ngo ese ko dukurikirana ibihangano byacu bo ibyacu babikurikiranira bate uko dukurikirana ibihangano byabo ni nako bakurikirana ibyacu uko byaroroshye cyane ibintu byose biba biri kuri social media platform ushyiraho indirimbo kuri youtube kuri sound cloud umuntu uri ahantu hose akayibona akayumva gutyo ni ibintu byoroshye isi yabaye ntoya indirimbo ndayisohora mu kanya gato ikaba ya- yageze ku bantu benshi batiriwe baza kuyireba mu rwanda byaroroshye cyane urakoze cyane dewo mu kanya turaba tugeze ah, ku musozo w'iki kiganiro nk'ubutumwa bwa nyuma wageza ku bakunzi bawe cyangwa se n'abandi bakunda gakondo ah, ni ubuhe
aho ubutumwa nabagezaho ni uko dukwiye gushyira hamwe tukagaruka ku isoko iwacu tuga- tugahanga bish- ibihangano bishingiye ku muco iwacu nibwo bizagera bizagera kure kuko ni umwimerere wacu ni amateka yacu ni ukuvuga ubuzima bwacu bwa kera ni ni- ni- ni byiza yuko twa- twakurikiza umuco wacu kuruta cyane eh, kujya imahanga kuko iby'imahanga nyine ni ibyaho tugafatanya tugashyira hamwe aha urubyiruko nkaba- nkabakangurira ku- kumenya amateka y'iwacu kuko u- iyo utamenye neza iby'iwanyu ah, ni ni ibintu bigoye cyane ntabwo twazamenya ukuntu dusigira abazadukomokaho umurage
Dewo Munyakazi umuhanzi w'umunyarwanda ucuranga inanga ndagushimiye cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire uganirize abakunzi bacu u- ibijyanye n'ubuhanga bwawe mu gucuranga inanga wakoze cyane
yego murakoze cyane namwe nshimire namwe bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma remasi karara wadufashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema reka tubasigire indirimbo ah, y'umuhanzi dewo ni indirimbo yitwa isoko dusangiye yacuranzwe na dewo munyakazi
isoko dusangiye ni umuco w'abavukarwanda ni umuco w'abavukarwanda abana b'ibisage batozwa urukundo abakobwa b'iwacu ubasusurutsa uruhimbi ababyeyi b'i rwanda ubarwambarira impumbya bazaza mbakunde bari mu misango nk'uko byahozeho nk'uko byahozeho isoko dusangiye ni umuco w'abavukarwanda ni umuco w'abavukarwanda rwanda nagukunda ntugacikiremo isoko dusangiye ni umuco w'abavukarwanda niwo dusangiye tuwusigasire uraturange koko abahungu bahange abakobwa baberwe abashumba bashore izo nshongore zize abashimye amararo amata babature nk'uko byahozeho nk'uko byahozeho
Afrique